mwandanye kumviriza ijwi ry'amerika mwiriwe inshuti bakunzi muteze amatwi ibiganiro vy'iradiyo ijwi ry'amerika risamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda no muri studio ya gatanu muri kumwe na joe diane nahazwe ndongo ibiganiro n'amakuru vy'uno mwanya
hano hari abantu babiri baraye bapfirenga n'abandi twabonye bakomeretse kandi turaje kungene bakomeretse bica vyerekana yuko no mu gukora kungene abakozi bategereza gufatwa vyose bidakurikije amategeko rero kubera ivyo ngingo ifashwe ni yuko guhera ejo kuko mwobanza mugahagarika ibikorwa vyo ngaha
uyu ni buramatari w'intara ya kirundo mu gihugu c'u burundi alain tribert mutabazi asigura ko ibibanza bicukurirwamo ubutare bwa kasiterite muri komini busoni vyugawe kubera insanganya zimaze imisi zihabera iyo nkuru co kimwe niyerekeye ibiciro vyo kwiyunguruza bikomeje kuduga ku bafata ingendo za rusizi rubavu turi mu gihugu c'u rwanda turazigaruka ko handi hato muri hafi y'amaradiyo yanyu nongere ndabaha ikaze ibikorwa vyo gucukura ubutare bwa kasiterite ku mutumba wa gitete muri komini busoni y'intara ya kirundo vyaraye bihagaritswe na buramatari w'iyo ntara kudakingira ibidukikije n'abakozi bikwiye nivyo vyatumye ivyo bikorwa bihagarikwa iyo ngingo ifashwe nyuma yaho mu kwa kane w'indwi twari du- turiko turasozera hari abantu babiri bagweko n'umusozi bariko baracukura ubwo butare umenyesha amakuru y'ijwi ry'amerika mu kirundo jean bosco ndarurinze atugire ku muriri w'ino nkuru
turi ku nkengera z'ikiyaga kanzigiri ku ruhande rwa komine busoni ku mutumba wa gitete abacukura ubutare bwa kasiterite bariko baravangura ivu n'ubutare bakoresheje amazi naho bamwe bariko baracukura ataco binona umwe muri bagenzi babo aryamye mu kazu kabikwamo ibikoresho yagarukiye ku cobo kuko babiri mu bo bari kumwe mu kinogo ku munsi wa kane bahasize ubuzima nko turakora ino mu kirongo hama rero kirakoroka umuhungu umwe acapfiramo undi nawe avira imbere kiburya nadubuze inyuma ya bose yego mbwa akubundi acapfira kwa muganga naho bagenzi babo bapfuye abasigaye bemeza ko impanuka zipfa gushika bakingiwe nk'ahantu iyo babonye hameze nabi babanza kuhapotora kugira ngo habone nko mu mwanya iyo hagomba kubomoka umuntu akaronka nk'ukuntu nk'abantu bashobora kwirukira aje umuntu yitavye imana iyo ba- ba- babiravye nyene aba bose nyene bashobora kumuhigira nk'intunzu nk'isanduku n'ibiryo baza kumu- kumuzikamwo hanyuma bakamuhigira nk'akantu ba- bahoresha nyamuntu nyene yabuze wewe barabaha nyine amakiya nk'igitanu nk'ijana gutyo baka- bakaca ku mazi bakamuhambisha nyene nta bindi nuko babiheza amakasi kariho yo kwambara ngaha mu mutwe kuri uyu wa gatanu ku mugoroba buramatari w'intara ya kirundo aherekejwe n'abamufasha kurongora intara mu bisata bitandukanye yahavuye ashika aho habereye isanganya ingingo bahavuye bafashe niyo guhagarika mfatakibanza ibikorwa vyo gucukura ubutare ku mutumba wa gitete alain tribert mutabazi ni buramatari w'intara ya kirundo hano hari abantu babiri baraye bapfirenga n'abandi twabonye bakomeretse kandi turaje kungene bakomeretse bica vyerekana yuko no mu gukora kungene abakozi bategereza gufatwa vyose bidakurikije amategeko nubwo rero umuntu atanse yuko ubu butare bucukurwa ngaha kugira ngo bwinjirize igihugu n'intara n'amakomine n'imiryango yanyu ubwa mbere bwinjiriza igihugu amahera y'agaciro hama namwe imiryango yanyu mushobore guhembwa murebe ukuntu muyitunga ivyo byose ntawo vyanka n'ibintu vyiza mugabo turavye agaciro k'ibidukikije gafise rero kubera ivyo ngingo novuga ko ifashwe ni yuko mwebwe abakozi muriko murakorera ngaha guhera ejo kuko mwobanza mugahagarika ibikorwa vyo ngaha ku bakora ako kazi gupfa babibona nk'isanganya risanzwe kuri uwo munsi yahereye ntibasubirayo mugabe iyo iyo ba- bavuye kumuhamba bukeye barasubira bagakora n'ubundi nk'uko bakora kuko ni nk'isanganye urumva ni- n'utari mu- mu kazi mwene aka arashobora guhera ni nk'isanganye iba ya- yateye- yateye k'umuntu inzara dufise twe- twemera ko twokora uko babonye hapfuye abantu babiri dukora ngaha twese ni isanganya iyo ngingo yafashwe kandi mu ntumbero yo gukingira ikiyaga kanzigiri ni ikiyaga kiri mu bigaburira inzuzi zifitiye akamaro akarere ka afurika y'ubuseruko buramatari w'intara ya kirundo murabona yuko ibivu byamaze kwinjira byamaze gutwara ikiyaga ngira ngo nkuworeka inyuma y'imyaka ibiri ibiri dufate n'itatu kino kiyaga cya kanzigiri kidufitiye akamaro kanini kigenda kigashika mu gweru kigenda kigashika mu rusumo kagera n'ahandi tuhasanga cakamye rero kuri ibyo kandi babikoze babizi barenganya amategeko bayazi ingingo yo guhagarika vy'imfatakibanza ibikorwa vyo gucukura ubutare ku mutumba wa gitete yafashwe bene mitaha atariho bari umwe mu bakuru b'abakozi we yasavye ko bokongerwa akanya ibisabwa bakabishira mu ngiro akazi kariko karabandanya twasaba ahubwo kugira ngo ntiduhagarike murabona ngaha abantu bakorera ngaha ni benshi aha hariho n'abataha mwatenye mukaduha basi nk'ukwezi tugaca dukoresha inguvu nk'uko twakoresheje dufate inguvu turonderamwo ubutare bwarimwo twongeye tugire inguvu ku bindi amategeko yoba dusaba Alain Trevere mutabazi arongoye intara ya Kirundo avuga ko bahanuye bikwiye inshuro nyinshi ku bisabwa n'uwo mukoresha mutabazi avuga ko bashobora gusubira kuri iyo ngingo mu gihe bene imitahe bashoboye gukurikiza amategeko barenze mu kirundo mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika jean bosco ndarurinze urakenuye cyane tuve ngaho mu kirundo duce dukubitira mu gihugu cy'u rwanda abanyagihugu baba mu kirwa co ku nkombo mu burengerazuba bw'u rwanda bavuga ko bakomeje kuzimbwa n'ikiguzi c'ingendo hagati ya rusizi na rubavu ibiciro vyagwije ku nshuro zirenga zibiri ahanini bikaba biva ku bwato bari barahawe butagikora ni inkuru yumenyesha amakuru wacu mu burengerazuba bw'u rwanda temistokle mutijima ubu bwato bwari bwatanzwe na perezida kagame buhabwa abatuye ikirwa cya nkombo kiri rwagati mu kiyaga cya kivu nk'uburyo bwo kubakura mu bwigunge kugira ngo bashobore kugenderana n'ibindi bice by'igihugu ibikorwa byo kubwubaka kugeza butangiye gukora byatwaye asaga miliyoni ijana na mirongo inani mu mafaranga y'u rwanda uretse uku kuborohereza mu ngendo byari binateganijwe ko amafaranga azajya ava muri ubwo bwato nk'inyungu azajya akoreshwa mu kuzamura imibereho y'abatuye icyo kirwa cya nkombo haherewe ku bakennye kurusha abandi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri nibwo bwatangiye gukora ingendo za rusizi karongi rutsiro rubavu ariko bukavugwamo imikoreshereze mibi ndetse no gukorera mu gihombo kugeza ubwo buhagaze gukora burundu ubu hakaba hashize amezi arenga atanu budakora none icyateye ubu bwato guhagarika ingendo n'iki bwana kayumba efuremu ayobora akarere ka rusizi mbere y'uko uyu muhanda kivu berite wuzura eh, abantu benshi barabukoreshaga ariko aho wuzuriye kubera amatike ari ku giciro cyo hasi muri uyu muhanda bituma buriya bwato bubura abakiriya byumvikane ko rero burya gukora uhomba nabwo simbona ko ubikoze rimwe kabiri gatatu wabikomeza uretse uku kubura abakiriya kandi bigaragara ko n'inyigo y'ubu bwato bwayititondewe kuko bwagendaga ku muvuduko muto cyane aho urugendo rwa rusizi rubavu rwatwaraga amasaha arenga icyenda imibare twashoboye kubona igaragaza ko urugendo rusizi rubavu kugenda no kugaruka mu mafaranga bwabaga bwinjije tutabashije kumenya arenga ibihumbi magana ane na mirongo itanu yose mu mafaranga y'u rwanda yahitaga ashirira ku mavuta bwakoresheje bikumvikana ko na mbere y'uyu muhanda inzego z'ubutegetsi zishyira mu majwi inyungu bwatangaga ari ntayo ugereranyije n'ibibugendaho icyakora kuba bwarahagaze byo ni igihombo ku baturage ba nkombo ndetse basa n'abongeye gusubira mu bwigunge kuko ikiguzi cy'urugendo rusizi rubavu kikubye inshuro ebyiri n'imisago ubu ngubu biri kutugora kugira ngo tuve i rusizi tujya gisenyi kubera urugendo turi gukora rw'imodoka kuva kwijwa kugira ngo tugere mu mujyi i rusizi turi gutanga ibihumbi bitatu kugira ngo twongere dutege tuva mu mujyi i rusizi twakagombye gutanga ibihumbi bitanu uri kuva mu gihe twatangaga bitatu ku cyombo kikatugeza ku gisenyi uretse ikiguzi cy'urugendo kibahenze kandi na zimwe mu nyungu bari babonye mu gihe gito ubwato bwari bumaze bukora ubu zarahagaze ku nshuro ya mbere habayeho kwishyurira abaturage mituweli biturutse ku musaruro watangaga ku nshuro ya kabiri habayeho kugura abaturage ihene wabonaga hari ibyo bihindura mu buzima bwa buri munsi bw'abaturage nyuma y'aho buhagarika ingendo abaturage ntabwo babyishimiye iki kibazo cy'ubwato bwa nkombo butagikora giheruka guhagurutsa abategetsi bakuru muri minisiteri y'ibikorwa remezo aha mu rwanda nabo bashyiraho itsinda rigamije kureba impamvu uyu mushinga w'ubwato wazimye ugitangira iyi minisiteri ivuga ko abatuye inkombo bazahabwa ubundi bwato bitarenze umwaka utaha ariko hagati aho hakarebwa uburyo ubu bwavugururwa ku buryo bwakongererwa umuvuduko bwana uwihanganye jean de dieu ni umunyamabanga wa leta ushinzwe gutwara abantu n'ibintu muri iyi minisiteri twamaze kubona umutekinisiye ukomeye wakora amato uzakora ubwato bwa kabiri uzaza azagera hano hagati mu kwezi kwa munani aturebere mu by'ukuri kuvuga ngo ni iki twakorera ubwato kugira ngo bubashe kwihuta kurushaho bishobora kuzasaba guhindura moteri bishobora kuzasaba ibyo nibyo twareba tukareba icyo twakora kugira ngo bitungane hariho n'ubundi buryo turi gutekereza wo kuvuga ngo nubwo abaturage bafite uko bagenda bakoresheje umuhanda ariko n'ubu ubwato dushobora kubukoresha tukabwegurira abikorera bakabukoresha mu yindi mirimo yaba ari ukuzana ibintu simerwa ikenera yaba ari ukuzana ibya burarirwa ibyo byose ni ibintu biri muri porosesi ikorwa twihaye ko mu mpera z'ukwezi kwa munani tuzaba twabonye igisubizo cy'ubwato bwa nkombo kugeza ubu nubwo nta mwanzuro ufatika wari watangwa kuri uyu mushinga w'ubwato abatuye nkombo bo bagaragaza ko babona buparitse gusa nta kindi babisobanurirwaho mu gihe hateganywa gutanga ubundi bwato mu kwezi kwa munani k'umwaka utaha akaba ari ntawabura kwibaza uw'igihombo cy'izi miliyoni zirenga ijana na mirongo inani zashowe ku bwato bwa mbere ziteganywa no kwiyongera mu kubuvugurura zizabazwa demistokre mutijima ijwi rya amerika mu burengerazuba bw'u rwanda
inshuti banywanyi namwe bakunzi b'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo fm yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
amakuru tubafitiye muri kano kanya turabandaniriza mu gisata c'impunzi aho urwaruka rwahungiye mu ikambi ya nakivala iri muri uganda rumwe ruvuga yuko rubayeho nabi kuko atabuzi burufise ariko kandi hari n'abemeza yuko bibuyungunganya uko bashoboye menyesha amakuru y'ijwi amerika muri uganda ignatius bahizi aheruka muri iyo kambi ya nakival kuyaga n'iyo mice itandukanye aca dutegura ino nkuru
naganiriye n'urubyiruko kuva mu bihugu bitandukanye ku kibazo cy'akazi bamwe bakora ibishoboka byose bakitunga ariko abandi ngo bakeneye akazi gaturutse ahandi ibibazo by'urubyiruko kenshi turabura akazi gacu usanga benshi birukiye mu bintu byo kunywa ibiyobyabwenge inzoga gusa ata kazi dukora hanyuma se ubwo udafite akazi kandi ukabona ayo kugura inzoga ukabona ayo kugura ibiyobyabwenge urabona ibyo kenshi hari abantu usanga bafite nk'imiryango y'iwabo yari ikize bobo nimba babarungikiye n'utwo dufaranga twobafasha bagaca bahurumbira mu ibyo bintu bitagira umumaro turagira imbaraga ariko ntitubone icyo dukora nka je urabona naringeze gushaka n'umugore ko amashuri yarananiye ariko nta kintu cyomfasha ngo nshake umugore no kugira hano ube mu nzu ni ibintu bigoye kenshi baguha ikibanza gusa ngo ntiwimenye wubake no kuyubaka bikakunanira tugererayo mukavuga ati rwaruka rwa nakivari rurashomereye cyane mu rushakira ibyo rukora rugira icyo twotera imbere nyamara ariko nubwo hari ibura ry'akazi nanavuganye n'urundi rubyiruko rwo rwahisemo kwishakira akazi akaba rukora ibintu bitandukanye bituma rubayeho neza
ntwara tagisi ariko ntabwo tagisi nkora ari iyanjye ni ukuvuga tumaze kugera hano cyane twagishimira leta y'ubugande bageza kuduha dendezo kugira ngo dukore gukora kwishakira ubuzima ariko tuvuga tuti ntabwo twacungira ku biryo gusa baduha umuntu ufite umwuga bamuha umwanya wo kugira ngo abashe kwikorera abashe kuba yakongera bya biryo bamuha njye ngo urabona hano hantu hatandukanye abantu barasudira natwe dutwara imodoka hari ababodaboda ni uburyo leta y'ubugande yaduhaye kugira ngo natwe tujye mwidegembyo twiyumvemo ko turi mu rugo tubashe gukora kugira ngo dushake ubuzima tangiye gukora akazi gutwara amakara n'igare ko i Burundi nari nsanzwe ndi umushoferi ariko kubera umuntu amaze gushika ngaha mu nkambi atashobora kuronka akazi ko gutwara imodoka ubwo nyine bitari byoroshye ndiyungukanya ndaronka udufaranga duke ndagura igare ntangura kujya mu misozi kurondera amakara amakara ndayabuze nkajya mu bitoke maze kuja mu bitoke hari umubosi ya canda bavuga ati none wewe akazi wakora i Burundi wakora ikintu je nari umushoferi ubu rero yanguriye imodoka ubu niyo ntwara kazi ndiko ndakora ndiko ndikora ibirato ndafabirika kugira ndabe ukuntu nshaka kubaho kubera ibintu uko nabo tuba tubayeho yego turaronka ibifungurwa ariko nta makara isabuni uduhuzu turabayeho nyene turabayeho nyene uko nyene eh tubayeho kuipigo kandi hari abantu usanga nabo nyine hari nabo usanga nyine bataronka n'amahera yo kugura amakara ugasanga nabo urabafashije aha kuri paka mba naje gutereta akazi ko koza imodoka bankashakisha ijana ryo kurya ubwo akazi ko koza imodoka karagutunga ukabonamo amafaranga agutunze wowe ku bwawe ni gake gake nkafashwa nanone n'ubufasha bwa yuwe iyo byanze ahangaha kujya koza ndagenda nkajya mu cyaro nkahinga nkasaka nkashakisha igitoki nkaza nkavangirana na twa tugori n'udushyimbo n'utubuto nkabasha kureba uko iminsi yakwigira imbere ubusanzwe impunzi muri uganda zihabwa ubutaka bwo guhinga kandi nyinshi akaba zimaze kunguka cyane muri uku guhinga ndetse akaba zeza imyaka itandukanye zicuruza hirya no hino mu gihugu ego barabitwara zambarara barabitwara za kabare barabitwara za masaka cyane cyane nk'amasaka bayatwara imasaka abiyejeje makaranga bakayatwara imbarara ibishimba bakabitwara imbarara urumva ibintu bitandukanye baba bafise barabisohora inkambi bakabishora numva noneho niba impunzi ushobora gukora ibyo byose zigacuruza zigahinga zigakora akazi gatandukanye numva ubuzima atari bubi cyane Eh, ntabwo ari bwiza kuko iyo uri impunzi uba uri impunzi ariko kandi nta nubwo ari bubi kuko uko biba biri kose nuko byakira Eh, icya kabiri dushimira ubuyobozi bw'ubwa- bwa bwa uganda kuko buraduha umwanya wo kuduha uburenganzira bwo gushora ibyo bintu bakabisohora bak- bakari- bakabihinga bakongera bakabisohora nibyo byo tubishimira abayobozi bi- b'inkambi n'igihugu
ikibazo cy'uburezi gisangiwe n'impunzi zose muri rusange ku buryo bake ari bo babona amahirwe yo kwiga kugera hejuru imiryango itabara imbabare ivuga ko impunzi zabaye nyinshi cyane mu gihugu akaba amikoro yo kugira ngo izikeneye kwiga zose zibe zarihirwa mu mashuri akiri makeya cyane ignatius bahizi ijwi ry'amerika uganda ignatius bahizi harakoze acokorerwa mu ngata na mugenzi wacu jerome ku mu kiganiro kanyaburunga
kwa nyaburunga kwa nyaburunga kwa nyaburunga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika
kwa nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike imibano intwari ibereye umutekano n'ibindi kwa nyaburunga giha ijambo abarundi bo mu migwi itandukanye kwa nyaburunga ni minsi yose ku wa gatandatu no kuw'imana isaha cumi na zibiri n'iminota cumi n'itanu zo ku mugoroba kwa nyaburunga kiremeshejwe na jerome niyo nzima
ikaze ni gwanyu bakunzi b'ibiganiro vya radiyo ijwi rya amerika na cyane cyane mwebwe mudatangwa kwa nyaburunga mu kiganiro c'uno munsi tugiye gushimikira ku bijanye na politike ku munsi wa gatanu igenekerezo rya gatatu ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani abanyapolitike bahurikiye mu migambwe itandukanye barahuriye mu ntara ya kayanza hari mu ntumbero yo gutegurira hamwe urupapuro rw'inzira rutunganya amatora yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri mbega none abo banyapolitike boba bahuriza ku biri muri urwo rupapuro rw'inzira boba bategekanya bikuru bikuru mu biki ibyo badahuriza ko vyo vyo hokoguhi kugira ngo ibe inzira ntunganya ntwaro ibereye abarundi bose kugira ngo duce ijya nino ivyo bibazo turi kumwe n'abatumire babiri hano muri studio hari honorable Phineas Nigaba akaba ari umuvugizi w'umugambwe Sawanyafrodevu honorable mwaramutse amahoro neza twashimye ko mwadutumiye kandi tukaba turamukije n'abarundi bose bariko baratwumviriza ntaramutse na mugenzi wanjye turi kumwe ngaha Murakoze ubundi turi kumwe nawe ni Olivier Nkuru nziza nawe ni umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi w'umugambwe w'abadasigana Iprona ndakuramukije Nkuru nziza amahoro jerome kandi mwakoze no kudutumira kugira ngo tubwire abarundi n'amakungu ibyo twashitse ko kuri urwo rupapuro rw'inzira mbega nyene tubwiriye ko ivyo mwashyitse ko ibikuru bikuru bikubiye muri urwo rupapuro rw'inzira uno munsi twovuga ko ari biki murakoze cyane kumbaza ico kibazo Eh, urupapuro rw'inzira twagize mu kayanza ni urupapuro rw'inzira ubwa mbere rugizwe n'ingingo mirongo ine n'icenda ingingo mirongo ine n'icenda zerekana ubwa mbere eh, amategeko twoshingira ko kugira ngo amatora azogende neza n'ukuntu amatora boyaherekeza kugira ngo biboneke neza ukuntu amatora ariko aragenda mu burundi twebwe rero mu mugambwe w'abadasigana eh, twari twagiye ku butumire bw'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati yari yatumiye imigambwe nk'uko isanzwe ibitumira hanyuma twahuriyeyo n'imigambwe mirongo ibiri n'ibiri Eh, imigambwe mirongo ibiri n'ibiri yashoboye gusinya eh, imigambwe mirongo ibiri ibiri ntiyashoboye gusinya ko ariko niho yari yarabonye ibyagizwe kandi eh, urwo rupapuro rw'inzira uwo munsi ntiba u- naho tumva ko ushobora gusinya ntibyatuma bagufata ako kakanu baravuga bati genda ubanze wihweze niwumva umutima wawe bimaze gu- kubitahura neza canke abo bakugenye ugasanga ukurongoye ukabona byahava bitera idati muzo bitware mu mubanze mu biganire uti mwari yo muri migambwe mirongo ibiri n'ibiri none mu burundi ko imigambi irenga mirongo itatu hariho itatumiwe Eh, mu Burundi hari imigambwe myinshi bari bayitumiye ariko hariho n'itagikora kumbure nshobora kumenya impamvu zatumye bataza ariko imigambwe mikuru mikuru nabo mbona ku rubuga rwa politike niho yari ariko nomenyesha yuko eh, abigenga atariho bari bari nabo Uta- uti nabonye.
uti muri iyo migambi mirongo ibiri n'ibiri hariho ibiri itateka igikumu iprona iri muri iyi ibiri iprona ubwa mbere igituma itashobora kuja muri iyo mi- migwi ibiri y'abantu batasinye ko igikumu yari mu mi- migambo ubwa mbere twari twaronse akajo ryo ko kuja mu mugwi eh, w'abantu batatu bagiye gutegura eh, ico no kwita mu gifaransa projet ya federut narimwo rero integuro y'urwo rupapuro rw'inzira hariho umugwi w'abantu bateza kubitegura barutoreye ngaho baradubwira bati genda mwihweze mufatiye ku byo tumaze guhurira kuko kuko kugira byorohe mufatire ku bintu imigambwe yama ihura iganira kuko mugiye kuganira ku byo tutahurije ko byo tugora bikadutwara abo batatu bagize uwo mugwi bari bande Eh, jewe yari jewe nkuru nziza Olivier umunyamabanga mukuru w'umuganga w'abadasigana iprona hakabamwo eh, eh, umwunganizi w'umushikiranganje w'intwaro yo hagati hakabamwo eh, n'urongoye Frode Bunyakuri nibo bavuze bati genda mwebwe mwe- mwe- mwegeranye ivyo bipapuro kuko kwari ukwegeranya ivyo twakoze twagiye turaganira hanyuma mu bituzanira mu bizane ngaha turabe ivyo dushima n'ivyo tudashima hanyuma tugire ivyo twongeramo twebwe rero ntitwagize uwo mugwi nk'uko bawi- bawise nka sekretariya kwegeranya ivyo abantu bagiye baravuga kugira ngo tuvyandike twumve ko babitondetse neza eh, hanyuma tubitange iyo migambi ibiri itasinye niyi imigambwe ibiri simpava ndayivuga ariko iriza mugabo ndayibuka kuko sinzoba ndayibeshereye hariho frodebu n'umugambwe ranake abo nabo baraza gushikiriza igituma batashoboye reka njya bukira muri sana frodebu honorable fenias mwari muri iyi nama yabereye mu kayanza gutegura urupapuro rw'inzira rutunganya amatora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri mwa ibikuru bikuru bavuze bya- bikubiye muri ayo eh, muri urwo rupapuro rw'inzira ah, hari icyo muvuga muti yongeye ko canke atibutse
twebwe mu mugambi wa abanyafurodebu icya mbere twamenyesha ko ubwa mbere twari twatumiyeho abantu bagiye gutegura urupapuro rw'inzira twebwe mu butumire twari twaronse bwari bu- bwari ko icyo tuza gukora neza ba- bavuga bati ni uruganda rwo guhanahana ibyumviro ku bijyanye n'amatora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri uruganda rwo guhanahana ibyumviro rero kuvuga ngo urupapuro rw'inzira ngo nubwo twari tugiye kuzi- gutegura nta na hamwe byaboneka kuko twari twari tumenyereye mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu ubushaje bw'intwaro bwa- bwa- bwa- hagati mu gihugu bu- bu- bubwira abanyepolitiki bati tuzoza kwiga urupapuro urupapuro rw'inzira No- bakabitegura bakabibwira mu migambo bati mwitegure tuza kwiga urupapuro rw'inzira ariko ubu byabaye ibintu byo mu kinyegero ibintu banyegeje ngo tugiye gutanga ibyiyumviro tugiye kugira eshanje tukibaza ati tugiye gutanga ibyo kugira ngo ahantu hose twebwe bavuga ati bati abantu baze gutanga ibyo kugira ngo ingorane zi- ingorane zitorerwe umuti forodebu ntihara Ati, reka tugende rero duterere dufashe kugira ngo ibi bibazo bya politike turimo bijyanye cyane cyane bijyanye bihagane bimwe bifatiye ku matora kugira ngo bihere
kwa nyaburunga
mugabo dushitseyo twabonye ibindi twagiye tubona kuri porogaramu ngo ngo ni ugusinya gushyiraho umukono Gu- gu- mu- mu bikorwa byateza gukorwa hariho abahinga bateza kudusigurira ku bijyanye na demokarasi le principe ne valeur démocratique niki- ni- nica- niki- Eh, ngo niki- ngo- ngo kubera iki urupapuro rw'inzira abahinga babiri barasiguye ibyabo amushikiranganje acafata ijambo acavuga ati rero ubu reka rero tugire deba ngo hamare mu nyuma ngo duce twiganga ibyiyumviro ibyo rero warabona ko neza twebwe icyaduteye ariko amatwi uko avuga bari babatumiriye guhanahana ibyiyumviro uwo mwanya wo guhanahana ibyiyumviro warabaye cyangwa ntiwabaye guhanahana ibyiyumviro aba- ba- ni kujyamo iyo iyi minsi yose iyo bateguye bateguye uruganda akaza umuhinga akavuga abantu barahanahana ibyiyumviro ku ibyo ahejeje kuvuga ibyo twarabivuze twaragerageje turavuga tu- tura- tura- turashima tura- turavuga i- ingene ibyo bintu bimeze mu Burundi ingene bimeze n'ibindi n'ibindi guhanahana ibyiyumviro ariko ugacubona ko hariho ikintu ngo gushyiraho umukono Ha- icyadu- icyaduteye amakenga rero twakeye twumva abantu babi- bamwe bavuga bati ngo ngo hari ibintu bintu kwishimikiza ngo bisanzwe bihari Mm. ngo ibintu bitatu byakiye bivugwa eh, n'umugambwe FNL bice bikora umugambwe CNDD-FDD nibo bake bafata ijambo bwa mbere baca bavuga bahuriza kuri ibyo bintu bibiri Bit- babi- babihuriza ko ari babiri Mm.
ibyo bintu bitatu babihurira Bitute- bavuga bati dukotiza guko- gu- gu- gukorera ku byavuye ingero nguru duto dutegereza gukorera ku rupapuro rw'inzira rw'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu dutegereza gukorera no kuri eh, icyo twita de declaration eh, ya- y- y- y'umufasha w'umuhuza yagize ku buru- ku biganiro by'u Burundi icyegeranyo icyegeranyo twe turabaza ati none ko ari uruganda ko mutazana ibyo bikoresho ngo tube tubifise ko bi- u- utegu- uteguye uruganda wa- uzi ko ari ibikoresho bimaze gukoresha wategereza kujya ubizanye tubajije ugaca wumva ngo ngo ngo ngo ibyo ngo ngo bisanzwe bihanirwa mu migambwe biriho none ko umugambi atari yategekanyije icyo gikorwa icyo gikorwa cyateje n'ubushinganzi bw'intore hagati mu gihugu none ko bari muzi ko bikenewe ko muta- mwaje mutabizanye ngo ngo ibyo ngo ibyo ngo reka ngo tuba turashyizeho umugwi ngo uze kuza ngo ubu- ngo uze kuburakora ngo abandi dusigaye duhanahana ibyiyumviro ariko ariko mworumva ko ibyo bintu bitatu namwe bwe mushobora kubikorera ko kubikorera ko twebwe mu gihe tuzi ibyo tugiye- icyo tugiye gukora nta ngorane none ko ikibatunyegeje none mu mugambi wacu wibaza i- i- i- ingero dutu ibyabereyeho ntitubizi Ha- hari ikigereranyo kigeze kiba iyi nama yaheze abantu bose ntibabizi nta bintu bikuru bikuru bahurije ko harabonetse umwanya wo kugira ngo babivuge ntiwibuka ko mu guheza mu guheza byaheze akedo poisson turamenye ingene byaheze bose bakavuga bati inama ntiheze neza umva ntihacegerano kigeze gisohoka ngo cyanditse ngo duhurije kuri ibi ibi ibi tudahurije ko ni ibi nta nta kigeze gisohoka ikigira kabiri Eh, ikijyanye n'urupapuro rw'inzira rw'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu twe turaruzi twarusize ko ni- twaruzi ko ni umukono sabanya fodibu yarusinye ko turaruzi neza cyane kandi turagwemeye kuko twari twarusize ku mukono ntitwagiye mu ngiro gusa ngo twabyifuza ariko twebwe twatubwiye ngo twitegure Wo- wocuza ngo ubu ngo uraze ngo wice wowe wateguye inama utazanye ibikoresho ngo abantu bati- ngo barabyiyumvira mbega dekarasiyo ya mukapa ibyo ibyo icyo- ibyo ya- ya- ya- icyegeranyo ciwe ko ko batari bakize ko ntacyo twari twabona rero bavuze bati baca- barasumiranya ngo hajeho umugwi umugwi barawushiraho turabona nyine bawusizeho uwo mugwi none ntimwawutoye si mwawutoye reka reka reka reka reka reka twawutoye gute umushikiranganji yaciye ati reka twiyumvire abo dufasha Tu- baca bavuga ati abagiye ingero- inge- ingero duto niko bakiye bavuga baca batora umushingantahe olivier batora uh, kefa baca batora n'umwunganizi w'umushikiranganji w'intore hagati mu gihugu De- abo bonyine ubarabye hari icyo bahuriyeko bahuriye ku ki Eh, abo bose ni icyo twakwita abasangiye ubutegetsi ariko umwe ni umusenedefitede uwundi ni umuporona mu Burundi mu Burundi turazinanye mu Burundi turazinanye ntawe atazi uwundi eh politike y'ubundi turayizi ingene imeze Ba- ya- babigize babiyizi kubera iki batatora umufrode ngajeyo kuki batatora umuranake ngajeyo eh kugira ngo berekane ko ari bonne volonté ba- harimo harimo ugushaka bagaca batora abantu bafise ibyiyumviro byegereye ubutegetsi urumva rero ibyo byaca ibyo- ibyo- bica dutera- bica dutera amakenga baca baja gukora dusigaye tuko turahanahana ibyumviro wumvirize dusigaye tuko turahanahana ibyumviro none niba twari ko turahanahana byagezeyo gute dusigaye tuko turahanahana ibyumviro nabo baca baza gukora none umugwi wari kujya gukora ku- kandi abandi bagasigaye bariko barakora mu- mu- muri sare icyo cyonyine kirateye n'amakenga Reka njya ngaruka ndacakubwiye amakenga aracaza aracaza barakoze metero mirongo mirongo ine n'itanu hafi nk'isaha ni uko ndiko nuvuga hagati ya metero mirongo ine n'itanu n'isaha bagarutse twari twari mu karuhuko turaruhuka gatoya batwereka ibyo bashoboye gushikako babishi- bara- barabyerekana none icyemeza ko bakoresha izo nkaratasi ni iki- ni iki- ni ikihe ko nta n'umwe muri twebwe yari iyo ngabo izo nkaratasi kandi izo bariko barakorera ubwo ntibari bagiye gusa kwicara kugira ngo bereke ko abantu bariko barakora hama uca usanga ati eh, tu- tujyane rwa rumwe twati- twahurizako eh, birateye amakenga Olivier kubera iki mwagenda mikitwa ko mugiye gukora kandi hariho kumbure urwandiko rwateguwe kera rwibereye mu ivarisi muca mu- muterura mugashira ngaho ubwa mbere rero nagira amenyesha aba- abatwumva ntibahave bazimiragirika nta byari byateguwe jewe eh, amanama yose y'imigambwe amaze kuba ngaha mu burundi yaba yabera mu burundi canke hanze nta rimwe je ntigera njamo Eh, jewe sinzi ko ari ingabirano canke ibindi bintu ndafise ukwama ndiko ndandika ibyo bintu ubwa mbere jewe haba inguru duto nari umunyamabanga w'umugwi wabo twari kumwe
nuko rero ico kiganiro mwumvise yuko badahejeje bazoca bakibandanya ejo mubandanye mwumva ivyerekeye urwo rupapuro rw'inzira rw'amatora yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri batariko barabona co kimwe mwakoze inshuti bakunze muri ko muratwumviriza abakozi bamenyesha amakuru bacu batandukanye bagize icyo bashikiriza muri ano makuru n'ibiganiro bya biyowe na jewe diane nahazoye byegeranije na innocent kimenya yafatikanije na enjeniyeri mu buhinga bw'ibyuma twemi ku izina rya bagenzi bacu tukabifuriza kwandanya mururanirwa mu banki no mu byanyu no kugira wikendi nziza